ఇది నిజ్మి జామేరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe na fide niyongabo nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere munabaze mbona kugera muri miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana inani na n'ubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama nibase twabigenza uwo ni umwe mu barovyi bo mu ruzi mukungwa mu rwanda yidoga ko agiye guhomba amafaranga yahora akura mu kugurisha amafi avuye muri urwo ruzi turavuga no ku rubanza rw'abo mu muryango wa asinapol rwigara rwigijweyo ku itunganywa ry'ibibanza byo kubakamwo rirangwamwo utunenge twinshi mu kiyaya cimbo no mu gisagara ca bujumbura hamwe n'akamo k'ishirahamwe hcr gasaba amashirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo nyamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya maramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri liberiya abanyagihugu baharurwa mu majana ejo ku munsi wa mbere barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru wa liberiya muromviya basaba leta gutanguza amatohoza ku irengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira mu gihugu umushikiranganji wa liberiya kumenyesha amakuru ejene nagbe yashikirije mu ndwi iheze ko ayo mafaranga ashika ku miliyoni ijana z'amadolari yakoreshejwe ni banki nkuru y'igihugu mu bihugu by'ubushinwa hamwe n'ubusuwise yabuzwe irengero agishika ku kivuko ku bivuko bibiri bikomeye by'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamwe n'ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu cumi na batanu barabujijwe gusohoka hanze y'ico gihugu barimwo charles sirifi n'umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu hamwe n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri iyi leta ya george weya muri liberiya nyene leta ya liberiya yasabye leta z'ubumwe za amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu fmi kubafasha kurondera aho ayo mafaranga yazimiriye muri afurika kandi abategetsi ba nigeria batangaje ejo kuwa mbere ko bariko bararondera abantu cumi na babiri banyurujwe bari mu bwato bw'abasuwise mu mpera z'indwi irangiye ubwo bwato mv glarusi bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi y'igisagara kirimwo ikivuko ca harcote buva ku murwa mukuru lagose ikompanyi masaele eh, shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari cumi n'icenda iyo kompanyi yavuze ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo ku mvo z'umutekano wabo ariko umushikiranganji wa slovania ajejwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ejo ku munsi wa wa mbere k'umwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri nigeria na cane cane mu kigwa ca guine aho ubwo bwato bw'abasuwise bwaterewe mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani haranyurujwe ubwato incuro cumi na zitandatu muri iryo zinga nyene rya Guinea nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi kw'isi umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uremeza ko ariwo wakoze igitero c'iterabwoba ku munsi wa gatandatu ku basirikare ba irani bari muri defire mu gisagara ca ahvaze mu bumanuko bw'ico gihugu ariko abategetsi ba irani bo babandanya begeka eh, igihugu ca arabiya saudite na leta z'ubumwe za amerika kuba ari bo bagikoze amasanamu ya videwo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikinyamakuru c'umuhari wa leta ya kisilamu yerekanye abantu batatu batwaye imodokari bakoma akaruru bigamba ko bishe abahakanyi muri ico gihugu ca irani uwo muhari uvuga kandi ko abantu batatu bari muri iyo videwo aribo bagavye ico gitero muri ico gisagara ca ahuvaze bica abantu bashika kuri mirongo ibiri na batanu bakomeretsa abantu bashika kuri mirongo itandatu na batanu ico gitero kikaba cari gitumbira abasirikare bari muri defile aho bibuka i- buri mwaka intambara yabaye hagati ya Iran na Iraq mu myaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani nayo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump hamwe na perezida wa korea y'epfo moon jae-in barasinye amasezerano y'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri hari ejo ku munsi wa mbere i new york aha muri leta z'ubumwe za amerika ni nyuma y'umubonano bagiranye hagati yabo aho basanzwe bariko bitaba inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu onu Trump yise ayo masezerano ayahambaye kandi yongera inguvu eh, yongera avuga kandi ko abantu batari bake eh, ko murambari yongera avuga ko abantu batari biteze ko yari gushobora gushikwa ko ayo masezerano ayo masezerano mashasha arimwo ivyahinyanyuwe mu masezerano yo mu bihumbi na cumi na kabiri amerika na korea y'epfo bemeranije kuzohinyanyura mu kwezi kwa gatatu mu kurangiza kandi ibitigiri by'abishwe muri leta z'ubumwe za amerika byaragabanutse mu mwaka uheze inyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yari ikurikiranye ibyo byashyikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza aha muri amerika fbi hari ejo ku munsi wa mbere mu bisagara bikomakomeye bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni niho ngo ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice umunani n'igice kimwe ku ijana umushikiranganji w'ubutungane wa leta z'ubumwe za amerika jeff sessions yashikirije ko leta ya trump ariyo yiyitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi mu kuvuga ko leta ya obama ihitiye itashoboye igikorwa cayo co gukinga kugira ubuzima bw'abanyagihugu ntibubangamigwe
urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr muri kenya rauf mazu asaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifite impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho ubuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo mugenzi wacu eroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru ku mugabane wa afurika ibitigiri vya onu vyerekana ko abantu bahunze ibihugu vyabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga miliyoni mirongo ibiri na zine kuri abo igihugu ca kenya gifise abarenga ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi na kimwe n'amajana atatu na mirongo itatu bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongerako abari mu bisagara mu ntumbero yo gufasha izo mpunzi kuri uyu w'imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe rukuruku senayi terete afise ubwenegihugu bwa amerika ariko aturuka muri etiyopiya akaba akorera ase aratubwira intumbero nyamukuru yarwo This is a campaign linked to raising awareness on the uh, refugee population that are iri ni sekeza ryerekeye gukangurira abantu kumenya ivyerekeye impunzi vyabaye ngombwa ko ziva iwabo atari ku bw'amakosa yazo hari indyane nyinshi ku mugabane wa afurika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro umuntu wese ategerezwa kuvyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane kandi ubu hari ibitigiri vyinshi rwose vy'impunzi ku isi nzima ku buryo twovuga ko amazi yarenze inkombe ubwo dutegerezwa kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cane cane ivy'umwihariko muri afurika dufise miliyoni mirongo ibiri na zine z'impunzi hari indyane kuva muri sudani y'amajepfo gushika muri somaliya zitigera zihera co kimwe na kongo ibi rero ni ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri who afurika are suffering because of those conflicts in Africa.
nidaje humazu nawe atwara igisata cigenga ca sr kijeje kwegeranya uburyo ku mugabane wa afurika asanga ata muntu akwiye kwisuzugura mu guterera iki gikorwa As you know, a lot of people paid um, 1500 to join us. And this nk'uko mubizi abantu barisha igihumbi n'amajana atanu kugira baze hano kandi iki gihumbi n'atanu kigenda muri asr gufasha bene wacu bahunze iciyumviro nyamukuru ni uko abantu bagira icabo kino gikorwa uwo ni wo mutima wa asr n'umuryango wa rukuruku ni ukugira ubuntu gusangira ni ukwitanaho twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi for the refugee community.
bamwe mu mpunzi nk'uyu mukenyezi aturuka muri sudani y'epfo yaje ava mu ikambi y'impunzi y'ikakuma haricura urugendo rumwibutsa This remind me when I was still young. I remember when I was working.
ibi binyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'abavyeyi banje ntashobora gutambuka neza iyo niyibutsa umwe mu bakenyezi yiciwe imbere yacu vyari bibi cane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka ubu nibaza ko abantu bumva uko impunzi bizigendera ziriko ziragenda They used to work.
uwo mukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cane I feel like I like the spirit of the event and that we can.
numva mpimbawe n'umutima wa bino birori no kuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa nibaza kandi ko nk'abanyafurika ibihugu byakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora iterabwoba cyane cyane abanyasomaliya birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba Being linked to terrorism.
naho ibihugu bitunze biri mu byakira impunzi ibitigira ibya sere byerekana ko impunzi ibice mirongo umunani na bitandatu ku ijana mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere muri kenya sere yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshasha hari n'izindi ziguma zitahuka muri zo harimo abarundi ijana na mirongo icenda n'umwe batashe kuva uyu mwaka utanguye eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika muri tanzania umushikiranganji w'intwaro iyo hagati yategerezwa kugendera amakambi y'impunzi z'abarundi ariko urwo rugendo rwarasibishijwe bivugwa ko vyoba vyavuye ku cunamo igihugu kirimwo kubera impanuka y'ubwato bwahitanye abantu amajana abiri na mirongo ibiri na bane mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiye n'umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya mutenderi abanza kumubaza niba bari bazi impamvu y'urwo rugendo ego ibyo twibaza twari tumaze iminsi tuvyumva keretse no mu nkambi ya mutembere no mu nkambi y'imbuta n'ivyo ngo bari bagombye kujayo birasiba twibaza neza yuko we baraje kuzigurira impunzi yuko mu burundi amahoro ari umusesekara kugira ngo bashobore kwiyandikisha ku bwinshi batahuka ubu hari ababa barimo kwiyandikisha se ego abishoboye barabiyandikisha buke buke buke buke hanyuma bakabatahana hanyuma ubwo nk'ubutumwa se bw'ingenzi mwebwe nk'impunzi mwashoboraga kumugezaho iyo aza bwari nk'ubuhe twebwe iyo aza ikintu twa mbere twari kushobora kumusaba ni ukubahiriza impunzi mu gateka kazo niho dutahishe ku nguvu abagomba kwiyandikisha bagataha ariko abatabishoboye bari icyatumye bahunga n'umuko kihari kandi nibo benshi babareke bakumvikana na leta ya tanzania kugira ngo uburenganzira bw'impunzi busanzwe buzwi n'amakungu buzwi ku isi yose tanzania yasinyiye amasezerano na hcr byerekeye iby'impunzi impunzi bazubahirize ku burenganzira bwazo ntibasubire gutotezwa nk'ibyo tubona nk'aho tubayeho muri tanzania kugeza ubu se hari uwo bahatiye gutaha yego tanzaniya dufata nabi rwose nk'ubu nta masoko akora amasoko yahora ahuriramo abarundi n'abatanzaniya ntabikora nta makinga asibikira bashobore kurengana mu nkambi n'amapikipiki n'icyo tubayeho nabi mu buzima bugoye ubwo rero ubuzima tubayemo bugoye kandi ari uburenganzira bwacu nicyo gituma meme niyaza twateza kumubwira tuti namba mugomba kuduhunguka reka abahunguka bahunguke ariko abasigaye nabo bavuga na leta ya tanzaniya ireke kudutoteza bivuye kuri leta ya nkurunziza bavugana kugira ngo impunzi bane zitotezwa uburenganzira bwazo ntibabwubahirize uravuga uti abantu batahe ku bushake biyandikishe batahe abahitamo nko kudataha mwamusaba ko yabafasha gute kugira ngo babashe kwisunurura mu mibereho yabo ya buri munsi twebwe ka buhunzi ngaho imutembere dusaba yuko abagomba gutaha batahe biyandikishe n'ubundi byahora biba ariko abatabishoboye bazi icyatumye bahunga duhunga babareke mu burenganzira bwabo bagume ngaha tanzaniya iri kudutoteza amasoko bayugurure impunzi yibeho ku burenganzira bwayo mu mategeko duhabwa n'amakungu bareke kudutoteza kutwomora ku nguvu ku nguvu kuko turabibona si ibya vuba n'ibya kera leta ya tanzaniya yifashishijemo na leta nkuru nziza turabibona rwose ngaha mu nkambi keretse n'umutende no mu zindi nkambi zose turabyumva ariko bimeze leta ya tanzaniya yatoteza impunzi rwose rwose ku bwinshi gufunga ayo masoko mutekereza ko byaba bigamije iki bagomba ture isagamirizo ture na kimwe cyo dusuma ture na hamwe hanyuma twiyomore dusubire ku macumi i burundi tuzi neza n'icyo twahunze n'indonera kure twadukoze zadukoreye n'ubu kandi bikihari bamwe bamwe turabizi rwose n'abahunga bamwe baragaruka bagasubira guhunga irya kabiri ko ari rwa mbere bari barahunga hari abagiye bahunguka bavuye aho ngaho mu nkambi ya mutenderi bakongera bakagaruka
turabizi si umwe si babiri ni benshi rwose inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba leta gukosora utunenge twibonekeje mu gutanga ibibanza byo kubakamwo mu kiyaya c'imbo no mu gisagara ca bujumbura ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakwirikiye imirimo y'iyo nama ejo ku munsi wa mbere mu kigobe ibikorwa by'inama nkenguzamateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguzamateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro ubutungane ubutunzi n'ibidukikije vyerekana ko ibintu vyayangaye atacamira abakenguzamateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka anise niyo ngabo afise ukuntu abona ibintu vyategerezwa kugenda hari amakosa agirwa n'abantu bubaka ariko cyane cyane hari n'amakosa agirwa n'ababijejwe mu maserivisi ya leta mu mirimo ya leta jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigira yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hanyuma agashirwa ko igikumu agatangazwa n'umukuru w'igihugu kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishakiye abakenguzamateka barahuza ko amazu yubatswe hafi y'akarere ka buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura yosamba busamburwa aho naho hatanzwe kugira hubakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara ca bujumbura ariko umukenguzamateka edefonse ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira yaba twarahariye turananirwa navuze muri izi nzi zose tuzozibomora abantu bazoca baba hehe jewe mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora ca tubajira gute dufate nk'inzu amajana atatu cuguza n'abantu bashika imiryango imiryango irimo nk'abantu batandatu bazoca bajaye bazaza kuryama imbere ya meri bacaja hirya no imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yari yabahaye umukuru w'inama nkenguzamateka reverien ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganji begwa n'ico kibazo nuko vyasha vyanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe wa musi amazi yatera mu carama hagiye abantu majana abiri babonetse mw'ijoro rimwe mita mirongo itatu mu mwanya mutoyi abantu majana abiri waravyuka umwana ukamurondera kumageze mw'itanganyika urashobora kubireka ejo hagapfa umuriyoni none ubu kijijiki nico gituma vyose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico c'abanyagihugu nico impact social ki vyose birabaho mugabo hono n'abantu hapfuye nta impact social baba bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro umukenguza amateka wo mu bwoko bw'abatwa ruhuna vena ari muri abo nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati we yavuze ati niduhane isango ubwo ibituko turavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro ntibyari ntituzokwamama nk'abandi uko manda igahera enda kugira ngo biboneke ko ibyavuga ngaha bishobora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni ku wa gatandatu ibikorwa rusange tugende n'imashini hama tuje tukaze ariko abashikiranganji begwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ubujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hasanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta jean bosco ntuzwe n'imana yatanze akarorero kuri kiriya kibazo cyo ngaho kuri zabu nashaka ndabamenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nk'uko mwari mwabidusabye kandi natwe twaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusigaye turiga abo bari baronse amatongo ngerera keso yayo ngewe tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture ajejwe izabu ko lebone zisigayeyo tuhava tuja kuzikurayo ko twoca tuhashikiriza izabu directement akarodera titre yaho amakakoresha igikenewe abashikiranganji batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa vy'inama nkenguzamateka by'uno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanganguvu uw'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta n'ubujejwe ibidukikije bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yasabye abanyagihugu kudasubira kuroba mu ruzi rwa mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku caha cisha amafi yo muri urwo ruzi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi mu mpera z'iki cyumweru nibwo ku mugezi wa mukungu habonetse amafi areremba yapfuye ndetse haboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye byukusenge pafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwira ijwi rya amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafi areremba hejuru y'amazi yapfuye
bakoraga ku manywa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye mageze nsanga amafi yapfuye mu buryo budasanzwe ari menshi cyane turebye dusanga amazi yari arimo yaje asa yanduye yahinduye ibara nibwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane abaturage barimo bayafata bayajyana bakayajyana kuyateka se barayajyanaga birumvikana hashobora kuba harimo abayariye ariko nyuma kuko twaje kubona bikomeye kuko ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri inzoka twasangaga zapfuye nazo nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine benshi cyane babaje kumenya amakuru ko ayo mafi ashobora kuba afite ikibazo
kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa mukungwa bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi dr wituje solange umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije igisigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki tumara kumenya icyanduje ayo mazi tube noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cyahagarara gute noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yapfuye muri uwo mugezi yipfushije cyane cyane tutarica twamenya icyo yazize ariko no kuvuga ngo muri mukungwa byo birabujijwe kuroba muri iyi minsi mutaramenya ibyo ariko yego birabujijwe uretse ko n'ubundi n'ubungubu n'uwajya kuroba ntacyo yasangayo kuko kuko amafi amafi yari arimo urebye yose yarapfuye kugeza ubungubu nta wakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya icyisha aya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa mukungwa baremeza ko igihombo bagize ari kinini
yose ya hafi ya yose yarapfuye ubu nta kintu gisigayeho igihombo mwagize kirangana gute nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere munabaze mbona kugera muri miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana inani na n'ubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama niba se twabigenza niba tuzakomeza korora kuko na n'ubu amafi twari twasigayemo dukeya cyane twagumye gupfa ku buryo ubu ngubu n'amazi arimo ntabwo ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge ko akirimo uburozi amafi yasanzwe yapfuye mu mugezi wa mukungwa n'ayo mu bwoko bw'inkwikwi n'inshonzi aya mafi yagaragaye mu mugezi wa mukungwa uherereye mu ntara y'amajyaruguru dr wituze ushinzwe ubworozi muri rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko cyane cyane amafi ya tirapiya aya ngaya tumenyereye abanyarwanda bamenyereye nta kibazo afite amafi yapfuye ni amafi navuga yimeza cyangwa se aba nacerari muri mukungwa ntabwo ari ayo twari twateyemo n'asanzwe arimo uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya muko rusasa nkotsi rugero rwaza na shyira minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na mukungwa nk'akagera na nyabarongo ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyabya ubwenge bw'amafi kuyananiza cyangwa kuyaca intege ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru yigijeyo urubanza abashikiriza amanza baregamwo abo mu muryango wa sinapol rwigara ibyaha byo gucanishamwo abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Metre Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko metre buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregeye bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose ubusabe ku ifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi metere buhuru na mugenzi we metere gatera gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge n'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na karindwi metre gashabana wunganira madame mukangemanya adeline rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura iyi nzitizi umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma ukwihanwa k'umucamanza abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mizi bitaba ikibazo hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo metere buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we faustin mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko ubwayo irimo ikibazo bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa kumi n'imwe za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri avuga ko inteko itahinduka metere gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye bisunze ingingo z'amategeko metere gashabana na metere buhuru bihannye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa n'umucamanza abunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume bivuze ko uzabusuzuma ariwe uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa asinapol rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire victoire umuhoza abakozi ba zimwe muri ambasade za hano mu rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari diane shima rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi nk'umukandida wigenga arahurana nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye nk'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu ibiganiro byaberaga ku matelefoni bamwe muri bo barimo madame mugenzi tabita gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari adeline rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha asina paul rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitaravugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.